iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe bagenzi mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriyani itanga ishaka muri studio gatanu ndabaramakije bagenzi mwese ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu mia moja uyu ni mwiguru nchemba umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri tanzania avuga ku mpunzi z'abarundi ziriko ziritegura gusubira mu gihugu cabo c'amavukiro iyo nkuru n'izindi zo mu karere k'ibiyaga binini n'ahandi ku isi tugiye kuzibashikiriza muri kano kanya duhere ku nkuru ivugwa muri somaliya aho umutegetsi w'igisirikare mu karere k'uburaruko bwa kismayo muri somaliya yabwiye ijwi rya amerika ko abagwanyi ba el shabab bagize igitero c'ubwihevyi co mu miduga ku ikambi ya gisirikare muri ako karere bica abashika kuri ndwi abategetsi bavuga ko imbere y'icyo gitero aba bagwanyi babanje guturikisha ayo mabombe mu miduga ibiri ku kirindiro c'abasirikare baca bashishikarira gutera iyo kambi iri mu kigwati ca bolugodug bafise ibigwanisho bikomakomeye umuvugizi w'ibiro vy'akarere ka jubaland abdinasir serar yabwiye ijwi rya amerika ko hakomeretse abasirikare ba somaliya barenga kuri cumi muri ico gitero yamara abagwanyi ba el shababu bo bamenyesha ko bishe abasirikare ba leta bashika kuri mirongo ibiri na batandatu kandi ko batwaye imiduga n'ibigwanisho bitari bike abategetsi muri somaliya bamenyesha ko iyo ntambara yamaze ikiringo c'amasaha abiri kubera abasirikare barungitse gutabara nabo nyene baguye mu mutego w'ikindi gitero radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umugwi nyabutatu igizwe na leta ya tanzania leta y'uburundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr warumvikanye ko impunzi z'abarundi za mbere zizotangura gutahukanwa kuva ku itariki ndwi z'uku kwezi kw'icyenda ni nyuma y'aho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri tanzania abicishije ku bitangazamakuru vya leta yamenyesheje ko izo mpunzi zitavye ako kamo katewe n'umukuru w'igihugu cabo mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru adushikiriza ibindi kuri iyi nkuru inama yari imaze iminsi ibiri ihuza impande zitatu zegwa n'ikibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca tanzania yabereye ku mugwa mukuru dar es salaam inyuma y'iyo nama umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu muri tanzania yashikije ijambo kuri televiziyo y'igihugu muiguru nchemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere kundwiza kuva itariki ndwi z'uku kwezi kw'icenda muiguru amenyesha ko leta yiwe ico ikora ari ugutahukana impunzi ku gushaka kwazo na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu mia moja mpaka ati igihe nagendera ikambi imwe gusa nasanze imirongo miremire y'abiyandikisha bashaka gutahuka ku munsi yiyandikisha abari hagati y'ijana n'amajana abiri igihe najayo hari hamaze kwiyandikisha abarenga ibihumbi umunani mu minsi mike nk'indwi imwe gusa iheze mvuyeyo ubu bageze ku bihumbi hafi cumi na bibiri bashaka gutaha biyandikisha ku gushaka kwabo natwe nka leta icyo dukora ni ukubashigikira ku ngingo bafashe nk'uko amategeko mpuzamakungu abidusaba ibyo mu burundi umukuru w'icyo gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cabo na mugenzi wanje w'intora y'agati mu gihugu yarambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki indwi zo ku kwezi kw'icenda aho ndizeye ko n'abasigaye bazoca biyandikisha hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi.
Uwo mushikiranganji arakana yivuye inyuma ko igihugu ciwe kitazokwigera cirukana impunzi kira noneho n'ubu hari abakihari nk'uko abivuga hamwe n'abandi babandanya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu. La hasha.
abibaza ko leta ya tanzania ishaka gukoresha inguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi sivyo na gato ibintu biruko inyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu c'amavukiro kuko amahoro yagarutse abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganye n'imiryango yabo basize iwabo nabo bakababwira ko hari amahoro abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima baciye bitaba rero ako kamo maze biyandikisha ku bwinshi ku gushaka kwabo ntitubona ingene twebwe nka leta twakoresha inguvu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka n'umukuru w'igihugu yodutwenga akanatangara ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitabye akamo kiwe na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia, wamejiandikisha.
ku ruhande rwa leta y'u Burundi umushikiranganji w'intora y'agati mu gihugu yitavye iyo nama yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamye ishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo Barandagiye arahumuriza ko atangorane n'imwe impunzi zihungutse zizogira kandi ko n'amatungo yabo acunzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano leta y'u Burundi ivuga kandi ko n'ibibanza bazoshikiramwo imbere yo kubajanwa mu mihana yabo vyamaze gutegurwa eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa barandagiye yibukeje ko atari impunzi za mbere zizoba zitahutse kuko hari n'abandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri tanzaniya mu buganda hamwe no muri kongo amakuru dukura mu ikambi y'impunzi yanduta nayo atumenyesha ko ishirahamwe haser ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwako izo nazo ni igisagara ca bujumbura intara ya bujumbura rural intara ya makamba hamwe n'intara ya ruyigi aho ni naho havuye igice kinini c'impunzi zahungiye muri tanzaniya iyo kambi yanduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka hamaze kwiyandikisha hafi ibihumbi cumi na bitanu mu gihe hariyo impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu igihugu ca tanzaniya nico kirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi n'indwi zikaba ziri mu makambi atatu pye clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika urakoze cyane Pierre Claver niyo nkuru kuri iyo nkuru tubabwire tubamenyeshe bagenzi b'ijwi ry'Amerika ko tugiye kubandanya dukurikiranira hafi inkuru zerekeye itahukanwa z'abo barundi bagenda biyandikisha ku bwinshi gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavuko ahandi naho mu karere mu rwanda mu karere ka rwamagana mu murenge wa muhazi haravugwa urupfu rw'umugabo yishwe atemaguwe na mugenzi wiwe amuziza itongo muri ako karere hari haheze iminsi kandi mike hishwe uwundi mugabo yacumiswe azira amafaranga ibihumbi bitatu abanyagihugu bemeza ko ikibazo c'amatongo kibandanya gutuma abantu benshi bahasiga ubuzima mugenzi wacu asumta kabuye aratubwira ibindi kuri izi nkuru ubwo radiyo ijwi rya amerika yageraga mu murenge wa muhazi mu karere ka rwamagana hari mu masaha ya saa cyenda abaturage bari benshi bagiye gushyingura munyaneza waraye yishwe atemaguwe n'umuturanyi we abaturage basobanuriye radiyo ijwi rya amerika uko bumvise iryo shyano njya ko nabyumvise muri make y'umuhungu munyaneza ubu yapfuye urupfu rw'agashinyaguro ni umuvandimwe ngo wari waramuhaye akazi ko kumurindira inzu noneho uwo yaguze nawe inzu araza arahamusanga amugirira nabi ngo yabanje kumukubita agafuni bibaye ngombwa arafata umuhoro amucacanga n'intoki byose ikibazo cy'amasambu mbese imitungo imitungo niyo igiye kumara abantu rimwe na rimwe abantu bamarana bapfa imitungo imitungo ni ikibazo uwapfuye rero yari agiye kwirarira bamuha amafaranga igihumbi amusanga bamutemera amaguru avuga ati uyiraramo n'ujyamo wese ndamutema umusore yabyutse yagiye nimugoroba afite inkoni agiye ku izamu uwo ku izamu ahantu yarindaga bari barahagurishije uwo muntu nyine wamwishe niwe wahagurishije ubwo ngubwo yavuze ati uwo nguwo uri buze wese ndamwica umuvugizi wa polisi mu karere ka rwamagana ip dusabe jean bosco yemerera ijwi rya amerika ko munyaneza yishwe atemaguwe ko yatemwe ndetse uwamwishe akaba yamaze gutabwa muri yombi n'inzego za polisi amakimbirane akomoka ku manza z'imitungo aza ku isonga mu bituma abaturage batabana neza ubuhamya nahawe n'umugore w'imyaka mirongo itandatu avuga ko nawe ubabana nabi n'umuryango yashatsemo ku buryo ahorana ubwoba ko igihe icyo ari cyo cyose bamugirira nabi biturutse ku makimbirane akomoka ku isambu hanjye mburana na mamukazi wanjye mbese umuryango abasaza bamwe ndimo na databukwe kumva ko isambu umutungo w'umugabo wanjye n'uwa databukwe ko nta wundi muntu uhari ukusenyera muramukazi wanjye bakumva ko byaba ibyabo ngo tujya mu nkiko turatsinda nyuma yaho hari naza kugira ikibazo na muramukazi wanjye nawe we yubatse urugo akumva ko ibyo bintu nta burenganzira abifitemo kandi ahari iby'umuryango n'umugabo wanjye ubu ntasuhuza ntabwo yasuhuza agenda akanyuraho akigendera yamara agacanka hirya iriya ngo wumva akumvise ibintu byaba ibye wenyine ariko n'uwo umwana ntabwo yavuga ati ni mbere nyirasenge ngo abe yamugeraho avuga ati reka da aho twabaye abanzi be ni ukuvuga ngo ikibazo cy'ubutaka ni ikintu gi- ni gikomeye cyane ikintu kiruhanya cyane kirakomeye cyane gitera amakimbirane mu muryango mu gahinda kenshi abaturage batuye mu murenge wa gishari barasaba inzego z'ubutabera guhana bihanukiriye ukekwaho kwica umuturanyi wabo munyaneza uko bakuye ibihano byo kwicara n'ubundi yagapfera uzi ikindi wa- ntabwo umuntu uba murimo ntacyo bapfaga ntabwo aranaziranye nta nazi n'uwagiye kwica gusa kumwica kuko yagiye mu nzu nta n'icyo mu byumweru bibiri bishize muri ako karere ka rwamagana mu ntara y'iburasirazuba hari humvikanye umugabo wari uherutse kwica umuturanyi we amuziza amafaranga ibihumbi bitatu by'u rwanda ako karere kimwe n'ahandi hanyuranye mu rwanda hakunda kumvikana abantu bishwe bazira amakimbirane ako- akomoka ku mitungo mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka muri ako karere ka rwamagana honyine uwitwa nyamuyumbu jean damascene yishwe akubiswe n'abantu bagishakishwa bamukekaho kwiba inkoko nyakwigendera munyaneza waraye yishwe yari afite imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko akaba yasize umugore n'abana batatu ingingo y'ijana mirongo itanu n'imwe yo mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda ivuga ko gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu ku bushake bigatera urupfu uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kuva ku myaka icumi kugeza ku myaka cumi n'itanu naho iyo uwakoze urwo rugomo yabigambiriye cyangwa yabanje gutega igico ahanishwa igifungo cya burundu asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka rwamagana mu ntara y'iburasirazuba
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tubandanye kubashikiriza amakuru n'ibiganiro no kuri radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe nawe yani itanga ishaka muri studio gatanu tubibutse ko mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ubona n'umwanya tubashikiriza ikiganiro ntorere kazoza mutegurirwa na studio ijambo
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza ntorere kazoza
bakunzi b'ikiyago ca politike ntorere kazoza ndabaramutse nongere ndabaha ikaze uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndd fdd general evariste ndayishimiye agaruka ku co cndd fdd yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'iyarusha no ku botumigwa mu vy'ukuri mu biganiro vyohuza abarundi
amasezerano yarushya rero yari yarasinywe kuvuga uti mwe twe ntituyemera none wokwemera icyo wowe utazi jewe ndibuka bagitangura ibiganiro by'iyarusha mu mirongo icyenda n'umunani twaragiye jewe n'uwitwa kobako gaspar tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro twafungiwe dar es salaam baradupfunga hanyuma hagiye bariko baradukubita inkoni niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye nimutubwire icyo mushaka ko twemera ngo nimwemere ko muri abasoda kwa buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri tanzania turababwira twebwe muti turibo turi abasenedefudede twe tugwana na buyoya none twahindutse abasoda kwa buyoya gute ngo zana ibibaranga twebwe ntiduca kuri aeroporo ngo dusabe karagamuntu ntayo baduha ntibaduha pasiporo ko turwana na leta twe twaje twagerageje uburyo bwose dushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye gushika aho dusaba tuti basi nimutureke twisubirire inyuma ivyo mukora mureregwa twebwe duca turitahira twigarukira i burundi urumva rero amasezerano yarusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyaja bagumye babakumiye twagumye dukumiriwe turababwira tuti ibyo ari byo byose nimwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro mwibagiye abariko baragwana ntacyo muzoshikako none muzoyashira mu ngiro i- mushire mu ngiro ibyo mudakora none bafashe nk'umuntu yiviriye iburaya bafashe nka nyangoma ngo ngo ushire mu ngiro ngo ngo amasezerano yo guhagarika intambara ahagarika iyihe iyo atarimwo nicyo gituma uvugize usome n'umurage w'amasezerano yiyarusha biranditsemwo ngo abagwana ngo tubasabye guhagarika ingwano none wumva yari amasezerano y'amahoro by'ukuri Ucu- eh, muca mu- muri ayo masezerano nyene muca musaba kubera batagize bati turategetse yuko canke bari- twebwe eh, bati twebwe abagwana- bati twe turahagaritse mugabo bavuga ngo ngo turasabye ngo ngo abariko baragwana bahagarike intambara uca wumva ko hatari hagiye mu biganiro abagwana kuko ubu byandi mu masezerano yarusha agenda ubisome birimwo biranditse neza n'ibintu byibonekeza hanyuma rero birabananira kuyashyira mu ngiro none ntibaca umugari mu kirundi ngo ntawusomera induru ivuga urazi ko bari bagiye kugabangana ibyicaro none ibyicaro babigabagana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera ku banyagihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri hari abizeye igisoda ca leta n'abizeye igisoda ca cdfdt urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waba uri ku ruhande rw'igisoda ca leta cayo ukaba ku ruhande rwa cdfdt canke kuri fnr atari aho ntaco washobora kuvuga nico gituma baca babona yuko hakwiye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara ni- nivyo rero biba bizanye amahoro byavyaje amasezerano muri Eh, iyo ndwi.
kandi mwarabonye yuko ugihe amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuva ubu turahagaritse ntibabonye ko bica bihagarara bica bihagarara ubwo nyene kubera haba haganiriye koko abagwana aha none ufatiye ku biganiro ariko biravuga uno munsi muri sene david mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu ntibakwiye kuza mu biganiro abaronderwa n'ubutungane ntiboza mu biganiro ntimubona ko bizova bimera nk'uko nyine ubwa mbere bwabo bwo eh, ntusubire kuvuga ngo ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaje erega barabutembagaje kandi byarabananiye
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igiziya tariki cumi na zitatu bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje n'ibwirizwa shingiro bakuye nawe byagarutse ryari si igihe umu- nyene cyubahiro umukuru w'igihugu aciye agaruka akabisubizaho none ico gihe igihugu cyari kwitwagwa nate umvuga rero ko bajya ba- ba- bajya rero baratembagaje ubutegetsi gutembagaza ubutegetsi ni ibara ridakogwa genda usome mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu usome ico ari co wiyitiriye ko wafashe igihugu uca ufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya mu bisanzwe nico gituma tutumva igituma ama- ibihugu barimwo bitabafata ntavyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu aravyemeza neza yuko ugize kudeta ukadekerera ko ariwe utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba vyose amategeko mpuzamakungu aravyemeza biranditse neza nuko ntaza idokima birimo ni dokima ya oni naranayiberetse ndababwira nti ivyo muriko muravuga vyose banza mutubwire ubujera iyi periyode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko murabivuga iminsi yose twebwe gusangira ijambo ni kazoza hariho ibi- ibiganiro vyo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza c'igihugu canyu ivyo ntaho bisa bisana na birya vango ibiganiro vyo guhagarika intambara genda urabe je unyereke kugira ngo igihugu kivuge ko kiri mu ntambara haba hariho imigwi ibiri igwana n'umurongo umwe agarukirako n'uwundi uwundi agarukirako uba uriho kuko baravuga bati hajya nta musoda ahinjira ahinjiye n'ingwano nta leta ihinjira ihinjiye n'ingwano jewe mbwira ko hari umutumba umwe canke agacimbiri urumva mu burundi bavuga bati aya agacimbiri leta y'uburundi ntigakontorora muga mu gihe c'iwacu twe twavuga tuti ngaha ntihonyorako kandi bi- kandi bikaka kabisa bikaka urumva rero ico gihe twe twari twa- leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontorora igaca ivuga iti reka rero tugire ibiganiro kugira uburundi ntitubucemwo kabiri mwebwe muzane ico gipande mufise natwe ico dufise tubiteranye bisubire bibe kimwe ariko murindiriye ibyo nimubona ko muzaba murindiye ko bibanza kuyangara kugeza aho bigera hiyo kandi mwashobora Mbega.
kubisamira mu nzira aha rero twiyumvire yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hazoba eh, umuharwana cyangwa mu mwaka wa- w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu duce twi- twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugire ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara kuko urumva uno munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku iradiyo ubuho ni interinete ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa senarede Ucu- uwo muntu uca uvuga uti nyaruka nyaruka tu- mugire ibiganiro mu- mu byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nawe agaca abyuka ati nanjye nagize umuhari urwana witwa forebo nyaruka nyaruka mugire ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi I- ari imigwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nicyo gituma burya hariho amategeko agenga intambara iyo igihugu kiri mu ntambara hacaba rero ibyo biganiro uri kuravuga hagati y'abagwa ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza Ku- nka kurya umwana abwira se wiwe mu muryango ati jewe papa je ndafise ingorane iyi n'iyi n'iyi ntorera umuti hanyuma rero abo o leta itegerezwa kubumviriza kuko ni abana honete ni reka ndabivuge uko novuga nti ni- naho uba wacumuye uba wacumuye ibisanzwe ntuba wakoze isakirireko mugabo hariho rero ivyaha nka hamwe ubifashe minenegwe leta arizo bihanirwa nguha akarorero nk'ubu bunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo iyizire jewe leta ndabihevye hariho umuntu yakorewe ikibi hariho uwiciwe umuntu hariho uwatuririwe imodoka yatuririwe inzu bibasahuye ibintu Canke yaturiwe iradiyo yasahuriwe iradiyo ibiki uwo muntu aciye avuga ati ko leta yase guca urubanza reka ndagwicire je nanje cambere mperako nturira ikintu cose nzi c'umuntu yabayemwo muri ivyo bintu nimushake bunyica rwupfa narapfuye reka rero jewe ndabikore ca wiyumvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nde bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo ontu ntimushobora kumvikana ingene bahanwa hakaba rero n'abandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose burya hariho abaja imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari igihe noha- noharongera kunguko abo rero bavuze bati hari igihe noharongera kunguko mugabo atari bo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti ni abana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro ico bobo bisabira cavuga bati none leta ntudupfunga ehe ngaba barazwi noneho ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashika na mirongo ine mugiyumvira abantu badashika mirongo ine babohe igihugu bakibohere imugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni miliyoni munani z'abantu bahigwa n'ubutungane ku buryo rero ayo makungu acaheba imiliyoni hafi icumi kugira agirire neza abaku- inkozi z'ikibi zizwi mu makungu zabikoze hagaragara ata kinyoma kirimwo yuko ari bo ntore ntibaze bahanwa none ko impera y'inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nk'ubu bakavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka erega leta kubera ari umuvyeyi iraca urubanza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abenegihugu barabandanya bakavuga bati none nk'abantu ba- baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki ntajya ariho zubona nyiricyo umukuru w'igihugu avuga ati dutezurire aba a aba a turabagiriye ikigongwe baramaze gu- guhanwa kangana uku baza bahashe nk'abo urabona abaheruka ku- ku- kurekugwa ni mwe n'ibyo rero nabo iyo baba ba- bemera bati jewe ndishikanye ingenzi uko ushaka kuko niwe uri leta niwe uri umubyeyi hajya rero leta ica iguma yiga uko umwaka uza uko umwaka uza gushikaho usanga byahetse muko ugumye wigira akagarama n'ubwandu ukibaza ko ugana na leta ariko wavuze kare ugeze kuvuga uti iyo inzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bibyara intambara iyo mwiyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe eh, leta iguma ivuga ngo ngo turorerwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo abari baraciwe n'imanza igihe cya leta ya kiriya gihe mugabo bakamuha nakubariye yuko ibi by'ubu bidasa na bijya bya kiya gihe kuko burya iyo leta yanye natwe twari kurwara muri ako kareta kacu rega niyo duhuye mu biganiro twavuga tuti sawa kuva ubu ndibu ku munsi umwe barigeze kudufata nk'uko umenga ntacyo tumaze Tuca tuvuga tuti, nta kibazo kuva ubu turitaye ibiganiro bizobera i bujumbura kuva ubu ubu bizobera i bujumbura duca turataha kandi none two taha turagira iyo dutaha urumva nka twebwe twari dufise aho dutaha mu gihugu cacu none wewe amakungu ari kwemera ko urundi ruca tubucamo kabiri mugabo nabo ni abenegihugu bacumuye ku gihugu erega ntibacumuye kuri leta mbewe baza ko hajya bacumuye kuri leta gusa leta bayicumuye ko nk'uko ari yo igaba igihugu mugabo bacumuye ku benegihugu none abo benegihugu mbega bo ko mutabiyumvirira aba abo- abo abahuye ni- n'ibyago babateye abo biciwe abantu abaturiwe ibintu mbega nabo ko mutari ko murabiyumvira mukiyumvira abo ba niyo mbare nibo mwiyumvira muga ntimuri ko muriyumvira uwononewe ibintu je nagira ndagusabe duha- duhindukire tuje kuwononewe ibintu Nu- u- uwavyononye n'uwononewe ninde wogira mukuru ari wewe none uwononewe ibu- ibintu ubu muri ko muramumarira iki Eh, hajya rero nicyo gituma tuvuga tuti bategeza kuza ba- bacibwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe aca aboneraho kurondera indishi y'akababaro
ndagushimire general evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago ca politike norere kazoza jerome niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ni mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabashimiye mwe mwese rero mwaduteze amatwi hano kuri radiyo ijwi rya amerika amakuru n'ibiganiro twabashikirije tubitse mu ncamake y'uko twabwiye ko umutegetsi mu gisirikare cya somaliya yamenyesheje y'uko abagonyi ba alshabab bagize igitero cy'ubwihevyi mu miduga ibiri bakora igitero gikomeye cyamaze amasaha abiri barahitana abasirikare ba leta bashika kuri cumi yamara abasirika- abagwanyi ba alshabab bo bavuga ko bagandaguye abasirikare ba leta bashika kuri mirongo ibiri na batandatu aho niho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye fatuma karara rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabifuriza kugira umugoroba mwiza kuri uno munsi w'imana naho ubutaha